sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adwiintistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu kun sagantaa filannoo faarfannaati filannoo faarfannaa jalatti akkuma beekamu yeroo kanaan duraas akkuma isin beektan ergaa isin nuuf barreessitan dhaamsa isin firoota keessaniif qabdan deebisnee gara firoota keessaniin ga'uun handhuura waamicha kanaa yommuu ta'u har'as kunoo likkee biraan wajjin dhaamsa keessan qabannee dhiyaanneerraa nu hordofaa.
Guutamaa Raggaasaa Aanaa Yaasorraa Fayyeeraa Raggaasaaf Balaachoo Raggaasaaf Abdiisaa Jaarsoof Raggaasaa Jaarsoof Garbee Waaqjiraaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Musee Tasfaayee Noonnoo Beenjaarraa Bashaadduu Tasfaayeef Rabbumaa Tasfaayeef Biraanee Tasfaayeef qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Ayyaanaa Xuusee Yuubdoo irraa abbaa isaa obbo Xuusee Gaalataa haadha isaa Aadde Dammituu Fufaaf qopheessitootaaf dhaggeeffatootaaf waldaa makaane yesus jaarsoo koomtoof faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Waan nuuf filteef galatoomii faarfannaan ittaanus kan keessan ittiin eebbifamii ittiin jedhu.
Jalqaabni dhumee kooftaasi humaa kooftaasi humaa Yesuus ati anaaf waaqumaa anaaf waaqumaa. Sirkaa argamaa sirkaa argamaa simaalaan jiruu furiilma namaa furiilma namaa jedhaanii dhumni gooftaasi humaa. Yesus ati anaaf waaqumaa anaaf waaqumaa jireenya sirkaa sirkaa argamaa sirkaa argamaa. Anis keessi nuyi suwwaadha. Anis keessummisuu adda. Foon qabeessi qofaan maaliif bu'aa buusa? Gaafi golgolaa'ee taadalaasa. Simboo maalii qabaa namni qofaa deemu? Yesus gaati seenyu kamii kumu. Anis keessi bisuu addaa. Anis keessi bisuu addaa. Anis keessi bisuu addaa. Foon qabeessi qofaan maaliif bu'aa buusa? Gaafi golgolaa'ee taadalaasa.
eebbaa ayyaanaa wallagga lixaa baabboo gambiilirraa akaakaasaa obbo kennee danuuf akkoosaa adde araaree gobbaaf haadhasaa adde likkituu kenneef adaadaasaa adde abarree kenneetiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. admaasuu israa'el anfiilloorraa tasfaa biraanuutiif qopheessitootaaf amantoota maraaf iddoosaa sobbooqaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Abbabii Tarrafaa Ganjii irraa hojjetaa Wangeelaa Habtaamuu Abdataaf Cannaqaa Tarrafaaf Ayyaantuu Abbabeef Kaasa'ee Habteef Faarfataa Wandimmuu Taamiroof faarfannaa tokko naaf filaa jedheera faarfannaan ittaanu kan keessanii ittiin eebbifamaa isaaniin jenna.
Kuni sumaa miti hin darbaa kuni sumaa miti hin darbaa kuni sumaa miti hin darbaa. Kuni sumaa miti hin darbaa kuni sumaa miti hin darbaa kuni sumaa miti hin darbaa. Arkeera waan baay'een darbeetu arkii gooftaan ateesiseetu kuni sumaa miti hin darbaa. Naannarga hundumtuu mijaa'ee jijjiirama seenaan ajaa'ee kuni sumaa miti hin darbaa. harki gooftaan ajjeeseseetu haa ta'u maamiti hin darbu. Naan argaa hundumtuu mijaa'ee jijjiirama seenaan addaa'ee haa ta'u maamiti hin darbu. Gaddaan afaan nama dhaggooti gooftaa jedhee nan argaa tuduuti yaaduun boqooti maamla faamta obsaan eegin waaqayyoon argaa. Gaddaan afaan nama dhaggooti gooftaa jedhee nan argaa tuduuti yaaduun boqooti maamla faamta obsaan eegin waaqayyoon argaatu. Atuma miti hin darbu, atuma miti hin darbu, atuma miti hin darbu. Atuma miti hin darbu, atuma miti hin darbu, atuma miti hin darbu. Argeeramaan baay'een darbeetu, arki gooftaan ajjeeseseetu, atuma miti hin darbu. Naan argaa hundumtuu mijaa'ee jijjiirama seenaan addaa'ee haa ta'u maamiti hin darbu. Yordaanos dhaabbatee bokkeessu dheera gooftaa gonkumaan hambisu naaduun seeraan waaqayyoo koo galma gahaa lafuu kayyoon koo. Yordaanos dhaabbatee bokkeessu dheera gooftaa gonkumaan hambisu naaduun seeraan waaqayyoo koo galma gahaa lafuu kayyoon koo. Atuma miti hin darbu, atuma miti hin darbu, atuma miti hin darbu. Atuma miti hin darbu, atuma miti hin darbu, atuma miti hin darbu. Argeerummaan baay'een darbeetu, arki gooftaan ajjeeseseetu, atuma miti hin darbu. Naan argaa hundumtuu mijaa'ee jijjiirama seenaan addaa'ee haa ta'u maamiti hin darbu. Dubbiin ka'ee bidiruu goraasu gooftaa malee huccuu nama baasu kan ibsi nuti yaaduun buukoo bu'uuraaf toluu dhufa walmiikoo. Dubbiin ka'ee bidiruu goraasu gooftaa malee huccuu nama baasu kan ibsi nuti yaaduun buukoo bu'uuraaf toluu dhufa walmiikoo. Atuma miti hin darbu, atuma miti hin darbu, atuma miti hin darbu.
kumarraa bakaree waamaa galoorraa firoota isaatii fi maatii isaa hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera galataa jaarraa boojii darmajjiirraa firoota isaa hundaaf akkasumas dhaggeeffatootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Hojjetaa Wangeelaa Roobaa Magarsaa Aanaa Mana Sibuurraa Abbaasaa Magarsaa Fufaaf haadha isaa Aadde Dasii Eebbaaf Garramuu Tashoomeef obboloota isaa hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera faarfannaan ittaanu kan keessanii ittiin eebbifamaa isaaniiti.
Jaalalli namaa ni jijjiirama, ni jijjiirama, ni jijjiirama, ni jijjiirama. Dhaggeen garuu yaa yesuus injijjiiramu injijjiiramu abiduu gaadheeku sanuma sanuma kankee garuu yaa yesuus injijjiiramu injijjiiramu abiduu gaadheeku sanuma sanuma. Namni waan baay'ee namaaf kakuutti gala. Xinnoo buburee garaansa namarra gara gara. Garuu Yesuus koomi taankee akka nama wanta ati jettee naafu ni raawwatama. Jaalalli namaa ni jijjiirama. jijjiirama ni jijjiirama jijjiirama kankee garuu yaa yesuus jijjiiramu jijjiiramu abiduu gaadheeku sanuma sanuma kankee garuu yaa yesuus jijjiiramu jijjiiramu abiduu gaadheeku sanuma sanuma. Jaalladha jedhee namni baay'ee dubbata. Rakkoo giriiraatti ilaalee namarra baqata. Garuu kan gooftaa koo jaalallisaa kan yeroo miti. Aanoo nan argee gammachuu yeroo gaddaatti. Jaalalli namaa ni jijjiirama. Jijjiirama ni jijjiirama jijjiirama. Kankee garuu yaa yesuus jijjiiramu jijjiiramu. Abiduu gaadheeku sanuma sanuma. Kankee garuu yaa yesuus jijjiiramu jijjiiramu. Abiduu gaadheeku sanuma sanuma. Namnaalaalee waliin samarfata. Wanta irraa gatu yoo dhaabee darbaatti gata. Kan bu'aa miti kan yesuus koo jaalalaa dhugaadha. Argatus kadhuus innisu michuu dhugaadha. Jaalalli namaa ni jijjiirama. Jijjiirama ni jijjiirama. jijjiirama. Kankee garuu yaa yesuus jijjiiramu jijjiiramu. Abiduu gaadheeku sanuma sanuma. Kankee garuu yaa yesuus jijjiiramu jijjiiramu. Abiduu gaadheeku sanuma sanuma. Biyyeessa tarree tokko tiriisa. Jaalalli saaduma hin qaabu baay'ee naararrisa. Inni walqixxeessi ilaala gargaar nama bo'u. Eegaadha wallaalaa na jiidhee addaan baasin kaa'u. Jaalalli namaa ni jijjiirama. Jijjiirama ni jijjiirama jijjiirama. Kan kee garuu yaa yesuus jijjiiramu jijjiiramu. Abiduu gaadheeku sanuma sanuma. Kan kee garuu yaa yesuus jijjiiramu jijjiiramu. Abiduu gaadheeku sanuma sanuma.
geetaa gammachuu ayyalaa waamaa galoorraa abbaasaa obbo ayyalaa dabalaatiif haadhasaa haaddee mootuu tarfaasaaf amantoota waldaa makaana yesus qamadiitiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera tafarii dooree godina gujii amballaa waammannaarraa firoota isaa wallagga ba'aa hundaaf abbaasaa obbo dooree seeqaaf haadhasaa haaddee gammadee dhugumaaf faayidee dooreetiif daraartuu dooreetiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Girmaa Taammanaa Qilxukaarraa irraa haadha isaa haadde hiikamee yaadataaf akkoo isaa aadde Daayituu Tolaaf obboleettii isaa Muluu Taammanaaf Imaanesh Taammanaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera faarfannaan ittaanu kan keessanii ittiin eebbifamaa isaaniin jira.
Yaa siyooniitti yaa biyyatti bareedduu bareedduu lubbuun kun gammadde yemmuu ol siyaaduu siyaaduu yaa siyooniitti yaa biyyatti bareedduu bareedduu lubbuun kun mukaatti yemmuu ol siyaaduu siyaaduu. Ijjifooni sin argine harki namaa sin qaqqabne qulqullitti biyyaa dhugaa yaadaan dhume yoomsi arga. Yaa siyooniitti yaa biyyatti bareedduu bareedduu lubbuun kun gammadde yemmuu ol siyaaduu siyaaduu yaa siyooniitti yaa biyyatti bareedduu bareedduu. Namni baay'ee dhaaluuf baree daandii shakkee ni deebi'ee biyya dammaa aanan baatu dhibbaaf rakkoon achi hin jirtu. Yaa siyooniiti yaa biyyatti bareedduu bareedduu lubbuun kun gammaddee yemmuu ol siyaaduu siyaaduu yaa siyooniiti yaa biyyatti bareedduu bareedduu. Qulqullootatti dabalame jollee siyoonii jedhame nirraanfadha hunda gonfoo kooti rakkinammaa kun hir'umaa miti. Olfinna isaa kennaa ammallee ammallee ammallee siyoon galee faasuuf kaadhimame anillee anillee olfinna isaa kennaa ammallee ammallee ammallee siyoon galee faasuuf waamame anillee anillee. Oolin jabsaa kabdaa beekee hawwee hawwee seenaa kan kee an keessummaa biyya lafaa hojii fitee too amma dhufa si'echuun ana deemaa suutaan tittiradhee tiradhee gonfoo koo fudhachuu fiigicha raawwadhee raawwadhee sichuun ana deema suutaan tittiradhee tiradhee gonfoo koo fudhachuu fiigicha raawwadhee raawwadhee. Mboojii uraaf laadhaa gatii akka salphaan si'oon galaaniti. Addaam kabee ishee tanaa achi galee ammaa bashannoo. Si'echuun ana deemaa suutaan tittiradhee tiradhee gonfoo koo fudhachuu fiigicha raawwadhee raawwadhee sichuun ana deema suutaan tittiradhee tiradhee gonfoo koo fudhachuu fiigicha.
sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Sagal fuudhaa yaa kookoteen daaduu galfaa.